Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa wixataa hamma jimaataatti galgala keessaa sa'aatii lamaan walakkaa jalqabee amma sa'aatii sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashintan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Hordoftoota keenya kabajamoo warreen fagoodhaaf dhiyoodhaa raadiyooniidhaan, intarneetii fi saatalaayitii Itiyooosaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan hunduu nagaan keenya bakka jirtanutti isina qaqqabu akkam ooltan. Guyyaan har'aa wixata amajjii kudha torba bara kuma lamaaf digdamii lama akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo amajjii sagal bara kuma lamaa fi kudha afur keessummeessaan keessan har'aa an Bafqaaduu Morodaati. Yuunaayitid Isteetsi keessatti guyyaan har'aa guyyaa dhaloota Dr. Maartiin Luuter King Juuneeri waa'ee kanarratti qophii qabna. Rakkoo nageenyaa yeroo ammaa Itoophiyaa keessa jiruun kan ka'e damee misooma albuudaa irratti dhiibbaan qaqqabaa akka jiru ministeerri albuudaa ibseera. Waa'een seenaa kubbaa miilaa Afrikaa fi dhimmi Noovaak Jookoviiks qophii ispoortii keenya keessa jira. Darabee isaanii eeggatanii dhiyaatu nu wajjiniin tura. Namoo daandii gulaalaa qophii keenyaati. Piroodyuusariin Tamsaasa Harraa Nugusuu Taammireeti. Tamsaasa intarneetii fi miidiyaa hawaasaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduuwwan har'aa kan nutti himtu jaallannee gammadaati.
Attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya. oduun wiixataa har'aaf qabnu kunoo hoogganoonni biyyoottii afriikaa walga'ii isaanii qaamaan argamuun gaggeessan isa jalqabaa finfinnee keessatti gaggeessuuf murteessaniiru kunis waggootii darban sadiif sababaa weerara dhukkuba koovidiif jecha addaan citee eega ture booda dubbiimaan ministirii haajaa alaa itiyoophiyaa ambaasaaddar diinaa muftii raadiyoo sagalee ameerikaaf akka ibsanitti murtiin hoogganoota afriikaa kun itiyoophiyaaf injifannoo gama dippiloomaasiif diinagdeetii jedhan. biyyoonni hangi tokko lammiiwwan isaanii itiyoophiyaa keessa jiraniif akeekkachiisa nageenyaa kennaa fi biyyatti gadhiisanii akka ba'an gorsuu yerootti fufanii jiranitti murtiin hoogganoota afriikaa kun immoo dhaga'amee jedhaniiru murtiin kun itiyoophiyaaf injifannoo gama dippiloomaasii fi quunnamtii uummataati ka jedhan immoo xiinxaltoonni hoogganoonni afriikaa haala nageenyaaf siyaasa biyyattii keessaa sabaa himaa addunyaa bebbeekamoo caalaa hubannaa akka qaban agarsiisaa jedhaniiru kana malees hoogganoonni afriikaa itiyoophiyaa waliin tokkummaa qaban calaqqisaa kanneen jedhanis jiran. Itiyoophiyaa gama kaabaa keessatti wal waraansi gaggeeffamu gargaarsi nyaataa uummata Tigraay miliyoona hedduu akka hin dhaqqabne dhorkuusaan Itiyoophiyaan qarqara balaa gargaarsa dhala namaarra jirti jechuun sagantaa nyaata addunyaa akeekkachiisee jira. Gabaasa kan Liisaa Shalaayintu Jenevaarraa ergee namoota dhiyeessa.
Isa dhumaatiif kafeessi nyaataa eegumsaan geggeeffamu magaalaa Tigraay maqalee dhaqqabuu danda'e walakkeessa baatii muddeeti. Uummanni miliyoona hedduun naannoo waraanaan butute kana keessa jiraatu kabeela cimaa keessa jiru eega sanaas gargaarsa nyaataa argateen beeku. dubbimaan sagantaa nyaata addunyaa ka tokkummaa mootummootaa toomsan fiirii hojiin gargaarsaa jaarmayichaa ka Itiyoophiyaa gama kaabaa keessa dhaabachuudhaaf deema jechuudhaan gareelee warwaraananiif hawaasa idil-addunyaa akeekkachiisanii jiru. Waraansa hamaan naannoo sanatti geggeessamu gargaarsi nyaataaf zayita boba'aa kan dabarre danquusaa dubbatan. Nyaanni madaalawaanii fi gabbataan ijoolleef dubartoota hanqina nyaataan miidhamaniif qopheessame amma dhumee jira. Midhaan zayitiif zayitiin nyaataa nuti uummataaf raabsinu kan WFP'n harkaa qabu inni dhumaa torban dhufu raabsama. Sababa waraansichaaf raabsi nyaataa naannoo sanatti kan yeroo kamiyyuu caalaa xiqqaadha. Hojjetoonni sagantaa nyaata addunyaa bakka sana jiran kuusaaleen nyaataa hundi duwwaa ta'uu isaanii natti himanii jiruu jedhan firiin. loltoota mootummaa Itiyoophiyaa fi humnoota Tigraay gidduutti waraansi yeroo duraatiif sadaasa bara 2020 geggeessame. Eega sanaas haalli jireenya namoomaa baay'ee garsigigaate. Itiyoophiyaa gama kaabaa keessatti uummanni miliyoona sagaliif kuma dhibba afurii ol ka gargaarsa nyaataa isa barbaachisu ta'uu ka dubbate sagantaan nyaata addunyaa kun baatilee afran dabran gidduutti qofa miliyoonni lamaaf kumni dhibba torba dabaluu isaa agarsiisaa jedha. Akka tokkummaan mootummootaa jedhutti Tigraay keessatti qofa uummata miliyoona shaniif kuma dhibba lamatu gargaarsa nyaataa sadarkaa addunyaatti hirkatee jiraata. Kanneen keessaa kuma dhibba afur kanneen ta'an haala oolaa yookaan beela hamaa fakkaatu keessa jiraatu. Kaan miliyoona lama kanneen ta'an immoo qarqara oolaa yookaan beela hamaa jiru. Sagantaan nyaata addunyaa Tigraay keessatti uummata miliyoona lamaaf kuma dhibba tokkoof naannolee Amaaraa fi Affaar keessatti immoo uummata miliyoona tokkoof kuma dhibba tokkoof gargaarsa nyaata raabsuuf karoorfate. Garuu kana gochuudhaaf maallaqni itti hanqachuusaa dubbata. Baatilee ja'an dhufan keessa gargaarsa nyaataa yeroo hatattamaa Itoophiyaa gama kaabaa dhaqqabsiisuudhaaf doolaara miliyoona dhibba sadiif miliyoona soddomii torbaaf iyyatee jira.
Ka dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Odoola addatti baatee jirtu kan Toongaa jedhamtu keessatti sanbata darbe abiddi voolikaanoo kan galaana jalaa dhoo'e badii dhaqqabsiise akka hubataniif Awustiraaliyaa fi Niwuziilaand har'a waraana isaanii gamasitti akka balali'u taasisanii jiru. Dhoo'insi ho'aan galaana jalaa dhaqqabee abidda tufe kun odolattii daaraan kan haguuge yoo ta'u dhahaan guutuun galaanichaa handaara galaana sanaa akka mancaasu taasise aangoonni awustiraaliyaa fi niwuziilaand akka jedhanitti suuqilee fi manneen handaara galaanaarra jiran mancaatii guddaan kan mudate yoo ta'u kanas gabaasaalee tajaajila bilbila saatalaayitiin argannee jedhu dhoo'insi galaana jalaa dhaqqabe kun sarara keebilii galaana jala ture kan tajaajila bilbilaa fi intarneetii biyyattiif kennu barbadeesse kana ammoo deebisanii sirreessuuf torban tokko hanga torban sadii fudhataa jedhameera. aangoonni toongaa akka jedhanitti daaraanii dhoo'insa sanarraa madde qilleensa summeessuun dhiyeessii bishaan qulqulluu faalee jira. kanaaf jiraattonni maaskii yookaan aguuggii afaaniif funyaanii akka gargaaraman gaafachuun bishaan qaruuraa yookaan laastikaan qophaa'e qofa dhugaa jechuun ajajan hojjatoonni gargaarsaaf gara odola toongaa deeman kan biyyattii keessatti ittifamee jiru vaayirasii kooroonaa nutti fiduu sodaa jedhu qabu aangawoonni balaa sanbata darbe dhaqqabe kanaan dubartii biyya biriteen kan balaan sun galaana keessa ishee buuse qofatu du'ee jedhameera. as yuunaayitid isteetsi kutaa teeksaas keessa ka jiru mana amantii juushotaa keessatti namoota gitamanii jiran kan ilaaleen qorannaa gaggeeffamaa jiruun namni lama dilbata kaleessaa galgala hidhamu poolisiin biriteen beeksisee jira poolisiin gireetar maanchestar ibsa baaseen maanchestar kibbaa keessatti dargaggoonni lama kan hidhaman yoo ta'u gaaffiif qabaman himata dabalataa irratti dhiyaachuu malu kan ilaaleen garuu wanni jedhameen jiru. aangawoonni yuunaayitid isteetsi dilbata kaleessaa ganama akka jedhanitti lammii biriteen umriin isaa afurtamii afur ta'e malik faysal akram namoota afur bakka amantii beet israa'el jedhamu isa foort worth teeksaas jiru keessatti hidhee ture jajjabeen nageenya biyyaa kabachiisan gamoo sana cabsanii hanga seenanitti namoonni sa'aatii kudhaniif hidhamanii turan kanneen hidhaman marti walaba ba'an yoo ta'u gareen fbi Akraam irratti haleellaa baneen ajjeesuusaa beeksiseera. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden hojii jajjabeessaa ta'e kan gareen nageenya biyyattii fudhate galateeffatanii gochi gosa irratti hirkachuun gaggeeffamu kan bifa haleellaan qindaa'ee akkasii obsaan hin ilaalamu jedhan namoota kana eeggituun maaliif akka barbaachise guyyootii dhufan kana keessa baruuf jirraa jedhaniiru Baayiden. raashaan marsariitii mootummaa yuukireen mancaaste jechuudhaan dilbata kaleessaa kabalaaleffatte yuukireen gochi kunis duula siyaasaa gaggeeffamuun tooftaa waraanaan lola gama haayibiriid jedhamuun gaggeeffamuutii jettee jirti raashaan waraana ishee kuma dhibba tokko naannoo daangaa yuukireen waliin qabdu irratti qubachiiftee akka jirtu ka dubbatan aangawoonni yuukireen haleellaa gama saayibariin gaggeeffamu kana duuba akka raashaan jirtu ragaanni agarsiisaa jedhan raashaan duula akkasii labsite itti fufuun odeeffannoo argattuun waraana ishee fi marsariitii ishee ijaaraa akka jirtu ibsi bahee hubachiisee jira. Kunis Maayikiroosoft caasaaleen koompitara hedduu kan dhaabbatootii mootummaa Yuukireen adda addaa keessatti wanni irratti hojjetamaa jiru ega beeksisee booda. Raashaan garuu himata Yuukireen kan haaltee jirti. kooriyaan kaabaa har'a misaayila baalistiik dhukaasuu ishee waardiyyaan handaara galaanaa ka jaappaan beeksisee jira. Kunis ji'a kana keessa qofa yeroo arfaffaaf ta'uu fi marii kooriyaan kaabaa yuunaayitid isteetsiif kooriyaa kibbaa waliin gaggeessitu ega danqamee booda kooriyaan kaabaa tarkaanfii waraanaa haaraa itti fufuu ishee agarsiisas jedhameera. Waraanni kooriyaa kibbaa akka gabaasetti kooriyaan kaabaa waan adda hin baafamin tokko handaara galaana isheerraa har'a dhukaastee jirti. Barri haaraan ega seenee as kooriyaan kaabaa yaalii kanneen biroo sadii kan gaggeessite yoo ta'u ariitii akkasiin yaalii dhukaasaa gaggeessuun ishee waan baratame miti. Isaan kana keessaa lama ariitii guddaa kan qabanii fi ega dhukaafamanii booda sochii kan agarsiisan kanneen haayiparsooniik jedhaman ta'uun beekamee jira. Inni jimaata darbe gaggeeffame immoo misaa'ila baalistiik kan fageenya gabaabaa furguggifaman ta'uun ibsameera. Yaaliin dhukaasaa inni har'aa kun garuu misaa'ila akkamii akka ta'e hin ibsamin jira. Addunyaa irratti namoonni dureeyyii ta'an kudhan waggaa weerarri dhukkuba koovid itti hammaate lamaan keessatti qabeenyi isaanii dachaan dabaluun ibsamee jira. Gama kaaniin hiyyumaa fi walqixxummaan ilaalamuu dhabuun hammaachuusaa gabaasii bahe hubachiiseera. Oksfaam akka jedhutti dhiironni dureeyyii ta'an kudhan kan qabeenyi isaanii biliyoona dhibba torba ture gara biliyoona tokkoof tuqaa shanitti ka guddate yoo ta'u. kana jechuun guyyaatti giddugaleessaan doolaara biliyoona tokkoof tuqaa sadii dabaleefii jira. Kunis walga'ii xiqqaa kan gama marsariitiin hoogganoonni addunyaa hordoffii fooramii dinagdee addunyaa jalatti gaggeeffame irratti ibsame. Oksfaam akka jedhutti dureeyyiin kun bara kooviditti hammaate maallaqa argatan kan waggootii weerara sana dura turan kudha afur keessatti maallaqaa ganaa argachuu hin dandeenye. Dinagdeen addunyaa erga bara 1929 as kufaatii hamaatu isa mudatee jira oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
kan dhaggeeffachaa jirtan waashimtan diisii irraa kan isinii darbu sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. yuunaayitid isteet keessatti guyyaan har'aa yaadannoo hogganaa qabsoo mirga namoomaa kan maartin luuter kingituyyuu kabajamee oola dhimma kana ilaalchisuudhaan kutaa ohaayoo yuunivarsitii yaangistaawunitti barsiisaa seenaa kan ta'an dr daani'el ayyaanaa tuujubeen asoofsiiftee jirti yaadannoon dr maartin luuter kingi isaaniif maal akka ta'e ibsuudhaan jalqabu dr daani'el.
Dooktar Maartiin Luuter King jalqabaaf nama wal'aansoo karaa nagaa geeddarumsa guddaa fiduudhaa fi nama wal'aansoo kanaa iddoodhaan ga'ee seenaa kanaanii isa yaadataa seenaa dhimmaan namaa keessatti Dooktar King bu'aa kana buusuun isaa hamma yoomittiyyuu maqaan isaa kanaanii ulfina argataa deema. Kanaaf Dooktar King iddoo guddaa qabu seenaa. yaadannoo kanaa ilmaan namaa yaada isaanii kanaanii hojiirra oolchuudhaaf akka isaan carraa kanneen kan godhan waan ta'aniifi yaadannoo guddaa qabu.
Dhaloota booda jiru kana innaa ilaallu ga'eessonni yookaan dargaggoonni keessumaa sochii biyya tokko keessatti adda durummaadhaan hirmaatan hiriira nagaa innaa geggeessan yookaan warraaqsi uummataa fakkeenyaaf kan akka arab spring. jedhamu tuquu dandeenya innaa geggeessamu yeroo hedduu gara hookaraatti innaa geeddaramu argina maaliif kun ta'a jettu akka hayyuu seenaa tokkotti.
Egaa jalqaba seenaa wal'aansoo karaa nagaa deemsisuu kana kan jalqabe mahatama gaandiidha. Mahatama gaandiin yaada kanaa aadaa biyya hindii keessaa baaseetu hojiirra oolche yaadi kun immoo achi darbee. Biyya Ameerikaa irratti hojii oole. Egaa jalqaba kan hubannu nurra jiru mahatama gaandis yoo ta'e Dooktar Kingis yoo ta'an yaada kana kan isaan hojiirra oolchanii biyyoota namoonni baay'een barumsaan gara fuulduraatti deemanii dinagdeedhaan gara fuulduraatti deemanii namooti gurguddoonni namoonni ga'eessi umuriidhaan ga'anii siyaasa keessatti kan hirmaatanidha. Arab Springii yoo fudhanne garuu yaadi kun biyyoolii dargaggoonni yaada kana keessatti fudhatanidha. Maaliif yeroo dargaggoonni yaada kana keessatti fudhatan jechuun maali namoonni biyya sana keessa jiran baay'een isaanii karaa barumsaa dammaqina hin arganne karaa dinagdees guddina hin arganne kanaafis dargaggoonni warri xinnoo baratanii yaada kana fuudhanii hojiirra oolchuudhaan yaalan. Egaa jalqabuma iyyuu rakkinni isaa kan jiru yaadi kun biyyoota namoonni hundumtuu garri caalaan isaanii dinagdeedhaanis barumsaanis namoonni warri ga'eessi umuriidhaan ga'anii hirmaatan irrattitu hojiin irra oole. Deebi'eemmoo gara karaa Saawuz Afrikaa yeroo fudhannu innis immoo gara caalaatti kan hojiirra ooluu danda'e. kutaa adda addaa keessaa saboonni jiraatanii waan kana irratti hirmaatanidha. Yeroo dargaggoonni wanta kana ka'anii dura bu'anii geggeessanii naanna'ee naanna'ee gara hokkolaatti geeddarama maaliifi hundumtuu wal ga'anii hubatanii wanta kana akkan hojii irra ooluu fi walii galteen utuu hin ga'amin mootummaan inni abbaan dhufee mootummaarra jiru waan tokko tokko sodaateetu geeddarama fida. Kana booda immoo wanti kun utuu iddoon gahin tokkorratti geeddarama jechuudha.
Maartiin Luuter King seenaa galmeessanii darban irraa maal barachuu qabu? Dhaloonni booddee jiru kan jijjiirame fiduuf mormii karaa adda addaa geggeessu. Mootummoonniif biyyoonni sochiin akkasii keessatti geggeessamu maal gochuu qabu jettu?
Egaa wanti kun seenaan biyya lafaa seenaan ilmaan namaa hundumtuu bifa adda addaa qaba. Yaada kana hojiirra oolchuudhaaf jalqabuma isaayyuu namoonni biyya sana keessa jiran gara caalaan yoo irratti walii galanidha. Walii galtee jechuun wal bira ga'anii wanta kana mari'atanii tun ta'in wanti gara biraan kan jiru sinaariyoo gara biraan jiru hundumtuu dhumisaa rakkina isa caalu fida jedhanii yoo amananitu kanarratti walii galu geeddaramsaa gaariin karaa nagaa fiduu danda'u jechuudha. Geeddaramni sun iddoo akka ga'amu kan hin barbaanne dafanii iddoo qabachuu danda'u kanaafituu rakkinni uumamaa geeddaramni iddoo hundaatti bifa adda addaa waan qabuuf akka iddoo tokkotti ta'e jennee iddoo tokkottis eeguun nurra hin jiru wanta haaraa wanta dabalamaa deemuuf jechuudha.
Hagayya 28 bara 1963 as Waashingtan DC bakka Linkan Memorial jedhamutti hiriira guddaa geggeessame irratti Dr. Maartin Luther King haasaa I have a dream abjuun qabaa jechuudhaan qixxummaan ilmaan namaa guyyaa tokko dhugaa akka ta'u hawwuun dhageessisan sun hawaasa biyya kanaas ta'e addunyaa kabaroo biratti hagam dhugoome jettu.
Dubbii Dooktar King guyyaa sana dubbatanii hamma ammaatti iyyuu biyya kanas ta'uu iddoo adda addaatti namoonni baay'een yeroo hundaa dhaggeeffatu, yeroo hundaa dubbisu, yeroo dubbisanis immoo naannoo isaaniitti immoo akkamitti akka geeddaramu hiyyaalaa jiru. Tokkoffaa dubbiin suni dhaabataadhuma yeroo hundaa namoota hundaatii fi akka fakkeenyaatti akka abjuutti ilaalama. Lammaffaa biyya lafaa iddoo adda addaatii yaadi kun duukaa bu'aniitu hojiirra oolchuudhaaf carraaqaa jiru. Yaadi sun dhaabataadhaa iddoo adda addaattis immoo hojiirra oolchuudhaaf eeguuf baay'een jiraachuu danda'a garuu ittuma fufaa yaadi suni. Geeddarama adda addaatti dabalamaa yeroo isaa dhufuudhaa malee yaadi suni dhaabataadhuma seenaa keessatti waan irraanfatamuuti. Kanaaf dhugaadhuma ta'eetu hojiirra oolaa jira jechuudha.
Kutaa Ohaayotti kan argamu Yuunivarsiitii Yangstaawun irraa barsiisaa seenaa Dr. Daani'el Ayyaanaa ibsa nuu kennitaniif maqaa dhaggeeffatootaan hedduu galatooma.
Fayyaa ta'ee jujjubee
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagalee Ameerikaati. Qophiin keenya ittaanu qophii torbanii ispoortiidha. Ispoortii har'aa keessatti seenaan kubbaa miilaa Afrikaa akkamitti jalqabee ga'een Itiyoophiyaa maal fakkaata kan jedhuudhaaf waa'ee taphataa teenisii beekamaa Noovaak Jokooviik waan qopheesse qaba. Waliin haa caqasu. Qophiin ispoortii irraa waa lama irratti xiyyeeffata. Tokko kubbaa miilaa Afrikaati. Inni lammaffaa immoo waa'ee taphataa teenisii lafarraa yookaan giraawundi teenis jedhamee beekamu Noovaak Jokooviks kubbaa miilaa Afrikaatiin jalqabna. Taphii kubbaa miilaa Afrikaa marsaa soddomii sadaffaan inni torban darbe Kaameruun keessatti jalqabame torban lammaffaadhaaf itti fufee jira. Taphaawwan har'aaf bor taasifamuun gareen kudha ja'a gara itti aanutti darbanuu fi gareewwan saddeeti gara biyya isaaniitti deebi'anu addaan ba'anii beekamu. Gareen Itiyoophiyaa amma ammaatti warreen kudha ja'a keessa galuudhaaf abdii hin qabne keessaa isa tokko. Sareen Itoophiyaa tapha kubbaa miilaa Afrikaa kanarratti kan deebi'ee hirmaate waggaa saddeet booda. Erga taphichi jalqabame waggaa soddomii tokkoo fi ittuu hin hirmaatin jechuudha. Hirmaattota tapha amma taasifamaa jiru keessatti biyyoottan sadii seena qabeessa ta'an keessaa gareen Itoophiyaa isa tokko. Isaan kunis Sudaan, Itoophiyaa fi Masir. Biyyoottan sadan kun warreen yeroo jalqabaatii fi tapha kubbaa miilaa Afrikaa jalqabanidha. Seenaa taphichaa keessatti Itoophiyaa fi Sudaan al tokko tokko yemmuu waancaa fudhatan. hundeessitoota keessaa tokko kan taate Masir garuu yeroo torbaa fi waancaa argatteetti. Bara kuma lamaa fi ja'a hanga bara kuma lamaaf kudhanitti walitti aansuudhaan kan moote. Bara kudha sagalii fi shantamii ja'a hangaa'onni biyyoottan sadanii bakka bu'aa Afrikaa kibbaa waliin ta'uudhaan biyya Poorchugaal dhaqanii walgahii waliigalaa fiifaa yookaan federeeshinii kubbaa miilaa addunyaa irratti akka tapha ardii Afrikaa qopheessuu fedhanii ibsanii eeyyama argatan. Isa booddee guraan dhala bara kuma kudha sagalii fi shantamii torba taphii kubbaa miilaa Afrikaa inni jalqabaa magaala Sudaan kaartuum keessatti taasifame. Tapha sana Masir dhuma irratti lamaaf tokkoon Itoophiyaa moo'uudhaan waancaa jalqabaa fudhatte. Bara kuma kudha sagalii fi jaatamii lamatti tapha Itoophiyaa keessatti qophaa'een dhuma irratti Itoophiyaa fi Masirii walitti dhufanii Itoophiyaan afuriif lamaan mootee waancaa argatte haaloo seesii baafatte. Sudaan gama isheetiin dorgommii bara kuma kudha sagalee fi torbaatamaa Kaartuum keessatti qophaa'een dhumarratti garee biyya gaanaa goolii tokkoo fi zeeroodhaan mootee waancaa ishee isa jalqabaa argatte. Egaa siyaasii biyyoottan Afrikaa lixaa fi Afrikaa kaabaa itti makamaa dhufanii biyyoottan Afrikaa bahaa dandeettii mo'achuu dhabaa dhufan. Bu'uureessitoonni taphichaa Itoophiyaa fi Sudaanii baranas waan ta'eef hin fakkaatu. Haala amma jirutti bara dheeraa keessattis garee cimaa uummatanii waan waancaa kaasanu hin fakkaatan. Garuu immoo dhaloonni barri kaasu hin beekamu. Biriij. Tibbana oduu ispoortii addunyaa kan heddumminaan dubbatamaa jiran keessaa waa'een taphataa teenisii lafaa yookiin giraawundi teenis jedhamu Noovaak Jokooviks isa tokko. Noovaak dhalataa biyya Sarbiyaa yommuu ta'u yeroo ammaa tapha teenisiitiin addunyaa irraa nama sadarkaa tokkoffaa irratti argamudha. Sadarkaa tapha teenisiitti warreen guddaa maqa qabeessa ta'an keessaa isa tokko kan ta'e Awustiraaliyaan Open jedhamee beekamu irratti hirmaachuudhaaf biyya Awustiraaliyaa magaala Meelboorni torban darbe seene. Akka seera Awustiraaliyaatti talaallii farra dhibee koronaa fudhachuu isaa ragaa agarsiisu qabaachuutu isarra ture. Inni garuu hin qabus tallaalamuus hin fedhu. Ji'a muddee darbee immoo koronaadhaan qabamee ture. Amajjii shanii bara 2022 yemmuu Awustiraaliyaa seenu qabamee ittuun namatti hin makamin hoteela addaa keessaa akka turu taasifame. Booddee kutaa biyya Awustiraaliyaatti mootummaan kutaa Viiktooriyaa fi hanga'oonni tapha teenisii Awustiraaliyaa koreen hundeessan tokko akka noovaakii talaallii ittuu hin fudhatinii dorgomu murteessan. Haa ta'u malee abbaan taayitaa immigireeshinii biyyattii viizaa yookiin eeyyama Awustiraaliyaa keessa isa tursiisuu dandeessisu jala haqe. Torban irraa wixataa abbaan seeraa Awustiraaliyaa tokko immoo akka viizaan isaa deebi'ee haaromsamuuf murteesse. Jimaata deengaddaa ministeerri immigireeshinii Awustiraaliyaa sababa fayyaa fi fedhii uummataatiif jechuudhaan viizaa isaa yeroo lammataafii fi jala haqe yookiin immoo eeyyama biyya sana keessa isa tursiisu dhoowwate. Dubbichi ammas gara mana murtiitti deebi'ee abbootiin seeraa federaalaa sadii viizaansaa akka hin haaromsiifamnee fi sagalee tokkoon ajaja dabarsan. Akkuma kanaan taphataa beekamaan waggaa soddomii afurii Novaak Jokooviks akka Awustiraaliyaadhaa bahu taasifame. Amma bahuu duwwaatti hin ta'in waggoottan sadan dhufaniifis akka deebi'ee Awustiraaliyaa hin seenne ugguriin irra kaa'ameera. Deggartoonni isaa hedduun murtoo mana murtii kana balaaneeffatanus inni garuu murtoon irratti darbe akka isa gaddisiise ibsee akka biyyattii gadhiisee bahu hime. Filannoo biraas waan qabu hin fakkaatu. Noovaak tapha teenisii lafaa isa Awustiraaliyaan Oopin jedhamee addunyaa irratti beekamu kanaan dura taphataa al sagal moo'ateedha. Taphicha moo'uun qarshii miiliyooniidhaan lakkaa'amu kan argamsiisudha. Noovaak hirmaachuu baatus taphichi garuu akka itti fufu qopheessitoonni taphichaa beeksisaniiru. Qophiin ispoortii har'aaf qabnu kanuma. Kan dhaggeeffachaa jirtan Waashintan DC irraa kan isinii darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata yuunaayitid isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Baatii Amajjii keessa buuxata sasadaffaa lammiiwwan Ameerikaa guyyaa yaadannoo Dr. Maartiin Luuter King ayyaaneffatu. Dr. King kutaa Alabaamaa kibbaarraa yoo ta'an lallabaa wangeelaa waldaa baaptistiif hoogganaa loogii sanyii yuunaayitid isteetsi keessaa akkaan mormaa turan. Amajjii kudha shansilaa waggaa isaanii sagaltamii sadaffaa kabaju turan. Kutaalee yuunaayitid isteetsi tokko tokko keessatti sirna apartaayidii mul'ataa ture jijjiiruuf kan yaadan lammiiwwan ameerikaa hidda dhalataa afrikaa irratti haleellaan innaa raawwatametti dr king sochii mirga namaa mormii hookkaraan alaa geggeessanii jiran fakkeenya maatama gaandii hordofuudhaan dr king qajeelfama mormitootaa mirga namaaf falman itti geggeeffaman ja'a lafa ka'an kunis tajaajilaawwan kennaman hanga tokkotti fayyadamuu diduu daandii irra taa'uu hiriira nagaaf. gochaalee diddaa uummataa hookkaraan ala geggeessaman kabaroo turan kitaaba isaanii kan stride toward freedom jedhu keessatti tarreessaniiru inni duraa kan inni ibsu hookkaraan ala mormii dhageessisuun uummata jajabeeyyiidhaaf mala jireenyaaf hammina durattiin dhaabbatanii jedha inni lammataa hookkaraan ala mormii dhageessisuun bichummaaf waliigaltee argachuu akkasumas hammina dura dhaabbachuu akka ta'e ibsa. inni ittaanu mormiin hookkaraan alaa loogii injifata malee namoota miti namoonni hammina dalagan hamoota utuu hin taane isaanuu miidhamtoota ta'uu isaaniitti amana qajeelfamni arfaffaan dararaan nama barsiisee jijjiirama fida ijaa ba'uun utuun jiraatiin dararaa simachuu ka jedhu of keessaa qaba akka qajeelfama shanaffaatti mormiin hookkaraan alaa jibbar jaalala filata qajeelfamni ja'affaan immoo uummanni gara murtii haqaa akka goru mul'isa. Dooktar King du'uu isaanii yeroo torban tokkoon guunne dur ni injifannaa jedhanii turan. Sababiin isaas samiin murtii haqaa ol fagoo ta'us garuu gara haqi jirutti gadi jedhaa jedhanii turan. Dooktar Kingiif sochiin mirga namaa milkaa'inni isaanii inni guddaan kan argame bara 1964 keessa yoo ta'u kunis seerri mirga namaa kan loogiin bakkaawwan uummataa akkasumas loogiin hojii argachuun sanyii bifa gogaa amantii saalaaf. bakka irraa dhufan ilaalchisee ture dhorku raggaasisame dr king eebilaa afur bara 1968 innaa itti dhukaafamuun ajjeefaman ga'eessa umurii waggaa 39 turan yaadannoon isaanii garuu ni jiraata kurna tokko keessatti seeraawwan loogii sanyiif baabsan ni haqaman kanaaf har'a loogiin sanyii seeraan adabsiisa jireenyi dr maartiin luuter king of ilaallee jecha ofii isaaniitiin gamaagamama madaalliin nama tokko inni dhumaa. Yeroo itti tolu bakka inni dhaabatu utuu hin taane yeroo rakkinaaf falmisiisaa bakka inni dhaabateen ilaalamaa jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata yuunaayitid isteetsi calaqqisu ture.
Sagaleen Ameerikaa galgala keessaa sa'aatii lamaaf walakkaa jalqabee hamma sa'aatii sadiitti meetir baandii 22 yookiin kiiloo heerzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookiin kiiloo heerzii 12040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo heerzii 12045 irratti wixataa hamma jimaataatti qophii afaan